ఇది నిజ్మిది అమెరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo ubwo ndabwiye none ko muciye bitatu mukamuroga n'umupfakazi nka mfite abana abana barindwi barabigwa n'iki ngo woya ngo wowe ngo umugabo we yarapfuye ngo asiga ibintu ngo none ngo ntabwo ngo twagutangira mituweli uwo ni umupfasoni w'umunyarwandakazi avuga ku migwi mishasha igaragaza urugero rw'abatunzi n'abakene mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru twateguriwe kandi tugiye gucikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru udufitiye muri iki gihe mwaramutse fideli mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya amerika tuyahere kuyavurwa ku burundi leta z'ubumwe za amerika yafatiye ibihano mu by'ubutunzi abandi barundi batatu babiri n'abo mu nzego za gisirikare z'uburundi ugira gatatu ari mu barwanya leta y'uburundi amazina yabo ni marius ngendabanka ari mu begereye perezida nkuru nziza arongoye akarere ka mbere ka gisirikare yagirizwa kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu igihugu mu gisagara ca Bujumbura ivyo bihano byafatiwe kandi Inyase Sibomana wo mu nzego z'umutekano z'u Burundi umwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure nawe nyene mu byo yagirizwa harimwo kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abo bose bari bateye kubiri n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu i Bujumbura ugira gatatu ni Edouard Nshimirimana yahoze mu gisirikare c'u Burundi ubu akaba arongoye umuhari forebu wafashe ibirwanisho ngurwanya leta y'u Burundi umuhari wagirizwa kuba kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare bujumbura mu mpera z'umwaka uheze amatungo bafitiye muri amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'abanyamerika arahagaritswe kandi abanyamerika barabujijwe kugiranira ibikorwa ibyo ari byo byose mu bijyanye n'ubutunzi iri ni itangazo rya leta zunze ubumwe za amerika perezida wa sudani y'amajyepfo n'icegera ciwe ca mbere yanahoze arwanya leta rieke mashare hamwe n'ikindi cegera ciwe james wani iga barabonanye muri iyi ndwi aho baganiriye ku bibazo bigisigaye kugira umugambi w'amahoro ushirwe mu ngiro william ezekiel ni cababa c'umunyamabanga wa komite y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru muri sudani y'epfo yamenyesheje ko abo bategetsi batatu baganiriye ku kuvana abasirikare ku murwa mukuru juba no ku kibazo cyo kugira ibibanza byo kwegeranirizamwo abahora barwanya leta baraganiriye no ku kibazo cyateye impari cy'amaleta mirongo ibiri n'umunani perezida kire yashinze mu mwaka uheze ezekiel yamenyesheje ko abo bategetsi bagiye bagiye gushinga umurwi wo kwiga iby'ibitigiri by'amaleta icyo gihugu cogaburwamwo hamwe n'imbibe zizoyagenga abo bategetsi bafunditse kandi ko bagiye gushinga inama nshingamateka mfatakibanza kandi biteze gusubira guhura kuri uyu wa gatanu kugira baheraheze ibindi bibazo bigisigaye mu mugambi w'amahoro hamwe n'ibikorwa vya leta mfatakibanza yashinzwe mu kwezi kwa kane guheze umwami muswati wa gatatu wa swazilande niwe agiye kurongora ishyirahamwe rijejwe iterambere ry'ibihugu byo muri afurika y'ubumanuko sadek ayo mabanga bitekanijwe ko azoyashingwa mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta yo muri ako karere yimirije kubera ku murwa mukuru mbabane wa swazilande mu kwezi k'umunani kuza ariko imihari ishigikiye demokarasi muri icyo gihugu cya swazilande itangaza ko idashigikiye iryo genwa ry'umwami muswati wa gatatu bamwagiriza guhohotera uburenganzira bw'abanyagihugu biwe mu kubabuza gushinga amashyirahamwe no guserura ibyiyumviro byabo ni mu gihe kandi imigambwe ya politike muri icyo gihugu yabujijwe kujya mu matora yamatunganywa n'umurwi ujejwe kuyatunganya abashigikiye leta bamenyesha ko ari ibyishimo kubona umwami muswati agiye gushingwa ayo mabanga mu gihugu cya siriya abana barenga miliyoni zine barataye amashuri bivanye n'intambara iri muri icyo gihugu nayo igitigiri cy'abamaze gupfa ku bw'izo ntambara baharurwa hagati y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi nk'uko bishyikirizwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku migambi ya leta muri icyo gihugu cya siriya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryatangaje ko ryahagaritse igikorwa cyo gukurikirana abapfa muri abana bapfa muri icyo gihugu mu kuvuga ko ryohava ridashobora gutangaza ibitigira nyabyo bivanye n'intambara iguma ihindagura amasura muri icyo gihugu cya siriya abategetsi ba afuganisitani batangaza ko abataribani banyuruje abantu bashika cumi n'indwi ku munsi wa gatatu babakuye muri bisi barimwo berekeza mu buraruko bw'icyo gihugu umuvugizi wa leta ya afghanistan yatangaje ko abo banyagihugu baba muri disitirigite ya barkabe bari kubajya ku murwa mukuru w'iyo ntara igihe barwa mu byara by'abataribano umuvugizi amenyesha ko abakuru b'amoko yo muri iyo ntara bariko bagiranira ibiganiro n'abo bataribano by'uko bobarekura mu kindi gice cya afghanistan mu ntara ya paruwani umutegetsi mu gipolisi amenyesha ko abantu bane bakorera ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike muri icyo gihugu bishwe mu gihe bari mu modoka baca muri ako karere abo bandi banyagihugu banyururijwemo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Emenyamitwe avuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yahonyanze amasezerano mu kuvuga ko izogira amatohoza y'intangamarara ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza ubutumwa buca ku buhinga ngurukana bumenyi buciye ku rubuga rwa Twitter bwazindutse bumenyesha ko abapolisi b'abarundi bari mu gihugu ca Central Africa kugarukana amahoro n'umutekano mu rwego rwa ONU MINUSCA bazosubizwa mu gihugu mu kwezi kuza umwe mu bakuru b'amashyirahamwe yigenga yanavuze mbere ko ari akanyamuneza kuri we kuko ishyirahamwe arongoye ryari ryabisavye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe FOCODE riri mu yiyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ayo makuru rero avuga ko atamu umupolisi n'umwe wo mu Burundi azosigara muri Central Africa kandi ko batazosubira kuja ku rutonde rw'abaja muri ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano gushika ubu leta y'u Burundi ivuga ko ari gihuha umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu aremenya mitwe yabishikirije mu kiganiro hamenyesha makuru kuri uyu wa kane abapolisi baba bagiye muri ivyo bikorwa baragira ikiringo bakorerayo hanyuma bakagombogwa ntabwo ushobora kugendayo ukamara imyaka itatu ine udataha mu gipolisi harabaye tugorane dukeya tujanye n'ikiringo bateye gukurikiza mu vyerekeye kubagombora ndakeka ko hoba hageze ubonye ko bavuga ati turashobora kugira releve ubu hagendayo bashasha kugira ngo abarundi baveyo burundi ibyo bica bica kure barabitumenyesha biciye mu nzira zirashe byaciyemo kugira ngo bagende ubundi bagiye kuko twasenye amasezerano n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ivyo rero twebwe nka leta ntabyo turumva ivyo n'ibihuha muri ico kiganiro umushikiranganje nyamitwe yanagarutse ku kibazo ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe cpi umukuru wayo fatu bensuda aherutse kumenyesha ko iyo sentare izogira amatohoza y'intangamarara ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca perezida nkurunziza umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu abona ko ariho nyangwa ry'amategeko amategeko agenga iyo sentare aravuga neza yuko hariho kuzuranya complementarité hagati y'amasentare y'ibihugu bisanzwe biherukiye muri iyo sentare n'iyo sentare nyene nta kuntu sentare ishobora gutangura gukora igikorwa ayandi masentare atanguye gukora mu gihe tumaze gutangura gukora ntabwo ashobora kubandanya turakimusigurira nuko mubwira tugira nyabuna ayo madosi ushaka kuvuga ngo ushaka gukora ngo ushaka kugira ivyigwa ntangamarara bisanzwe biriko birakorwa mu masentare y'u Burundi bikaba binyuranyije n'amategeko agenga iyo sentare hamwe y'amategeko amategeko yobandanyaho nyangwa hanyuma ibihugu vya Afrika bigahitamwo kuva muri iyo sentare uburundi ngo ntibuzosigara inyuma muri Afrika hariho ibihugu vyinshi mbere vyashyize ko umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare bimaze gutangura kunuganuka yuko bishobora kuyivamwo mu nshyira mpuzamakungu ry'ubumwe uh, Afrika Union Africaine hamaze kuba karenga rimwe ibihugu bivuga biti mbese iyo sentare turimo kuki kuki tuyivamwo twebwe rero twavuga tuzokurikiza akigoro ka diplomasiye kazoba kageze mu vyerekeye mu genderanire n'ibindi n'ibindi bihugu haba mu karere canke inyuma y'igihone ca Afrika aho bazo bagejeje mu ku- mu kumvikana eh, kuri kazoza kiyo sentare niba bavuga bati twivemo twese muri Afrika tamwe ngene Burundi ngo yigumamwo abandi bose bayivuyemo mugabo bakavuga ati tuyigumemo tuzogumemo bigenze ngwiki igihugu cy'u Burundi kandi kivuga ko cyababajwe no kubona umuryango wa buraya waka ibice mirongo ibiri ku ijana by'amafaranga wahora ubumwe bwa afurika kugira ngo ufashe mu gikorwa cy'ubugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya biciye mu rwego rwa misom leta ikavuga ko ibabazwa rwose na bamwe biyita abaserukiye amashyirahamwe yigenga baguma batyoza ingabo ziri muri ya misome kandi zikora ibishimwa na bose umushikiranganji nyamitwe asaba abarundi bo mu mico itandukanye gushyigikira izo ngabo hari uwabagize ati mbega bamwe bo muri sosiyete sivile ngira ngo baba bavuze akaruru cyane cyane mu byerekeye kugarukana amahoro hirya no hino mbere amajwi yabo yoba yumvirizwa buriya iyo abantu bari ku rugamba hama bakumva amajambo anyuranye hirya no hino bibavye bitabavyo biraca umutima abarundi twarungitse barungitse muri, muri somaliya mukaba mushaka koko kumenya inkuru y'imvaho mubaza somaliya bonyine ubwabo bazobabwira ko kuva aho burundi bugiriyeyo babonyeyo akarusho ko mbere ugereranyije ni- n'izindi nteko ziba mu bindi bihugu hariho akarusho cyane kuko abarundi ari abagwanyi badatinya arashabab kandi ko bataza kugira ivyashara ugiye kuraba neza ingene abarundi bacu abasirikare bacu babyifatamo ahubwo bakwiye gushimwa bagashimirwa n'abarundi bose harimo nabo bavuga ko bafite- bari mu mashyirahamwe atanyungu za politiki nubwo tuzi neza ko atari ivyo kuko inyungu za politiki barazifise nyinshi cyane mbere abarundi ntabwo bagiye muri ya misomo bagiye kurondera inyungu eh, z'amafaranga bagiye bagiye gufasha igihugu kivandimwe kugira ngo kironke amahoro abafasha amisom barakwiye kwama bitwararika gufasha no gufata mu mugongo amisom na cyane cyane ibihugu bifiseyo inteko umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yabwiye abamenyesha amakuru kandi ko uburundi bwemereye onu kurungika abapolisi baza nk'indorerezi ariko ibitigiri leta yemeye ntibirenga abantu mirongo itanu leta y'uburundi inavuga ko izobandanya ibiganiro haba hanze canke mu gihugu hagati ariko yibutsa ko atarundi rwego na rumwe izemera mu itunganywa ry'ibiganiro atari urwashizweho n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko yase eroge wikaneza bujumbura ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda naho leta ivuga ko abanyarwanda bangana ubusa n'ibice bitanu ku ijana ari bo babarizwa mu mugwi w'abatunze cyane ni ukuvuga abagera ku bihumbi mirongo itanu n'umunani mu gihe abantu bugarijwe n'ubukene ntangere babarizwa muri cumi na bitandatu ku ijana ni ukuvuga abangana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana ane ibi ni biri mu cegeranyo gishasha u rwanda rwashyize ahagaragara ico cegeranyo kigaragaramwo imirwi mishasha ine ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ibyiciro by'ubudehe bishya bije bisimbura ibyakoreshwaga kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ibyiciro bishya by'ubudehe nta mazina bifite usibye kuvuga icyiciro cya mbere kigaragaramo abantu b'abakene cyane batagira inzu yo kubamo ntibabashe kubona ibyo kurya abari muri iki cyiciro niyo babonye ifunguro akenshi usanga umuryango uharirana ngo abana barye mbere y'abakuru icyiciro kibarirwamo abanyarwanda barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane icyiciro cya kabiri cyashyizweho hagendewe ku kuba umuntu afite aho ataha mu nzu itanyagirwa yaba ari iye cyangwa abasha kuyikodesha kuba umuntu afite akazi kadahoraho ndetse akabasha no kurya byibura kabiri ku munsi iki cyiciro kibarirwamo abanyarwanda bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi mirongo irindwi na birindwi bangana na makumyabiri n'icyenda n'ibice umunani ku ijana icyiciro cy'ubudehe cya gatatu kigizwe n'abanyarwanda bo bashobora kuba ari abakozi ba leta bari munsi ya diregiteri cyangwa bo mu bigo byigenga babasha kuba mu nzu bakodesha cyangwa inzu zabo cyangwa abacuruzi bakora ubucuruzi buciriritse cyangwa bafite ibyo bakora bindi byinjiza amafaranga aringaniye iki cyiciro nicyo usangamo abanyarwanda benshi kuko bihariye abagera kuri miliyoni eshanu n'ibihumbi magana arindwi mirongo irindwi na batandatu ni ukuvuga abarenga mirongo itanu na batatu ku ijana icyiciro cya kane cy'ubudehe kigizwe n'abakozi ba leta bari mu rwego rwa diregiteri kuzamura n'abakire bazwi bafite amamodoka n'inganda n'inzu zigerekeranije abanyarwanda bari muri iki cyiciro bangana n'ibihumbi mirongo itanu n'umunani bangana na ze n'ibice bitanu ku ijana icyegeranyo cyasohowe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kigaragaza ko hari uturere tutagira umuntu n'umwe ubarizwa mu cyiciro cy'abakire nk'akarere ka nyagatare akarere ka gakenke gicumbi n'akarere ka nyaruguru muri ibi byiciro by'ubudehe hanagaragaramo uturere dufite abaturage benshi bakennye akarere ka nyamasheke kakaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bakennye bangana na mirongo ine ku ijana ibi byiciro by'ubudehe hari abaturage berekana ko bashyirwa mu byiciro bitari ibyabo abayobozi bagamije guhishira ubukene bw'abaturage babo aba ni bamwe baganira n'ijwi rya amerika bo mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru ahubwo badushyira mu cya gatatu icyo turacyemera tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishubu ngo nitwe twishubuye ni ukwimenya mituweli nta benshi nta nubwo barisha n'ubu ntabwo bari bariha benshi umwana wanjye ariga ariko yagira nyuma nkabura amafaranga ubwo ndavuga iyi none ko muciye bitatu mukamuroga n'umupfakazi nka mfite abana abana barindwi uraza barabigwa n'iki ngo oya ngo ngo umugabo yarapfuye ngo asiga ibintu ngo none ngo ntabwo ngo twagutangira mituweli ngo nta bintu navuze na gace sindahora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu kabaramba rivera yemeza ko ibi atari byo ko ahubwo abaturage baba barwanira kujya mu byiciro byo hasi ngo bazakunde bafashwe ndumva iki kintu atari cyo ahubwo ikibazo cyabayemo ni abaturage bose bashaka kujya mu cyiciro cya mbere bumvaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri gifashwa ibi byiciro twabisubiyemo inshuro nyinshi cyane nibuka ko imibare ya mbere yaje mu karere ka nyarugenge twasanze abakene bakabije bari kuri mirongo inani ku ijana twari kumwe na meya ndamubwira meya wowe nta soni ufite z'uko wasanga aba bantu mirongo inani ku ijana ari abakene bakabije bari muri nyarugenge none ndavuga ok iyi mibare turasubiramo nimushaka tuzagenda urugo ku rundi ariko ugasanga ni hahandi abaturage bicaye nyine bagashaka kwishyira mu byiciro abayobozi ntibakurikire hagendewe ku mibare yatanzwe usanga umujyi wa kigali ari urimo abakennye bake bangana n'umunani n'ibice icyenda ku ijana mu ntara y'amajyaruguru ho abakennye bo mu cyiciro cya mbere bangana na cumi n'umunani ku ijana ntara y'iburasirazuba abaturage bakennye bakangana na cumi na batatu ku ijana mu ntara y'amajyepfo abaturage bakennye bangana na cumi na batanu ku ijana intara y'iburengerazuba niyo ifite abaturage benshi bakennye bangana na makumyabiri ku ijana asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umugwi wari ugizwe n'abasirikare n'abapolisi bashinzwe kugarukana amahoro muri afurika y'ubuseruko ugiye kongerwamwo abasivile mu nama iri kwirabera i kigali mu rwanda izomara iminsi itatu hariko harihwezwa abasivile bujuje ibisabwa kugira bazokorere muri uwo murwi aba basivile bazofasha cyane cyane mu bibazo vya politike n'ibijanye no guharanira agateka k'abana n'ak'abagore ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu tabita mukamusoni umugwi ujeje kugarukana amahoro mu karere ka afurika y'ubuseruko east african standby force ugizwe n'ibihugu cumi bitegekanijwe ko uba ugizwe n'abasivile majana atatu na mirongo itandatu baguma ngaho kugira ngo habonetse akazi ko gutabara bagakore muri iki gihe abaserukira ivyo bihugu bahuriye mu rwanda kugira barabire hamwe ubushobozi u rwanda rufise bwo kuronka abasivile bashobora kuja gutabara eugene ngoga umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu mu rwanda adusigurira uruhara rw'aba basivile muri uyu mugwi mu buzima bwa buri gihe rero nk'uko mubizi hari inshingano z'abasirikare hari inshingano uh, z'abapolisi ariko hakaba n'inshingano uh, z'abasivili abasivili rero bakoramo imirimo myinshi haba harimo uh, cyane cyane nk'ibijyanye kugara amahoro bijyanye na ubuyobozi bw'amategeko bijyanye n'ibya politike bijyanye n'ibyo kurengera abana bijyanye n'ibyo kurengera abagore bahohoterwa bijyanye n'ibyo gusubiza abantu mu buzima busanzwe hakaba ndetse harimo no gufasha abantu bari mu kababaro ibyo byose rero ntabwo byakorwa n'abasirikare gusa cyangwa n'abapolisi hari aho usanga bigomba kandi bikorwa neza n'abasivili muri afurika y'ubuseruko ibihugu biri mu matati biriho akarorero ni nk'uburundi ariko uyu mugwi nta bubasha ufise bwo gushira mu ngiro igikorwa cabo co kugarukana amahoro joshua kariyuki umuhuzabikorwa muri uyu mugwi wa esf avuga ko kugira barungike inteko ububasha babuhabwa n'ubumwe bwa afurika As, as, as I said earlier, is that uh, there's a system of uh, whereby African Union uses in terms of nk'ibisobanuro natanga ni uko ibijyanye no kohereza ingabo ni ingamba y'ubumwe bwa afurika bufite icyicaro addis abeba nk'akazi kacu muri aka karere mu gihe bibiri bya gatatu by'ibihugu biramutse byemeje twabishyira mu bikorwa but for our work at the regional level is to ensure that if need be when we will be told to do one two three we'll be ready ibi biremezwa kandi na ngoga eugene we avuga ko n'igihugu kija gutabagwa kibanza kuvyemera icya mbere kugira ngo abantu batabare ibihugu cumi ubwabyo bigomba kwemeranya ko byatabara ahantu runaka bigatanga n'ubutabazi bungana gutya aho nanone kugira ngo ibyo bigeho nabyo bigomba guca muri african union african union rero nawe ifite abandi hejuru buriya ba un Eh, ntabwo rero abantu bafata ibintu biri eh, unilateral ngo ni icyemezo abantu bafata gusa ngo babe bamanuka cyangwa bazamuka gutabara abantu bagomba kubyumvikanaho ariko izi nzira zo kubyumvikanaho no kubyemeranya ah, hari igihe bitwara umwanya na cyane cyane abonye mujya gutabara iyo batarabyemera abasivile bagiye gucagugwa bariteguye gukora ico gikorwa bo babona ko vyari bikwiye ko akazi ko gutabara gakorwa kare ariko bemeza ko badashobora gukora uruhusha rutavuye hejuru mu bumwe bwa afurika Eh, nta gikomeye kirimo ni ukujya kugarura amahoro dufasha abasirikare abapolisi tukagarura amahoro muri afurika ntabwo abasirikare cyangwa abapolisi bakora ubwabo bonyine kuba ikibazo ubwo ni ikibazo kuko gutinda gutabara iteka aho abasivile abaturage bari gupfa aho ngaho biba ari ikibazo kandi biratubabaza kuko cyane twe nk'abanyarwanda bitewe n'ibyo twanyuzemo tubona abaturage barengana n'iki tuba twumva twatabara vuba abantu batarapfa ngo bashire bicwa n'intambara bicwa n'indwara bicwa n'ibyorezo biturutse mu ngaruka z'intambara tuba twumva twebwe twatabara vuba byihuse birashoboka icya mbere ni uko abarundi ubwabo baganira east africa nayo ikaza kubafasha abagiye gucagugwa ngo baje muri uyu mugwi abenshi muri bo basanzwe bafise uburambe mu kazi nk'ako na cane cane bagiye bakorera ishirahamwe mpuzamakunguni mu migwi yo kugarukana amahoro mu bihugu biba birimo injyane i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
muri etiyopiya umushyikiranganje agejwe amagara y'abantu dr keset biran admasu ari kumwe n'urongoye ishyirahamwe usaid muri icyo gihugu denis wheeler buguriye ibirori byo kubaka inyubakwa yo gupimiramwo amaraso ku rwego rw'igihugu icyo kigo gishasha kikazofasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kuburonsa imfashanyo y'ibikoresho bitandukanye mu gufata amaraso no kuyapima mu gutabara ubuzima bw'abanyagihugu baba baba miliyoni mirongo ibiri na zitandatu z'abanyayetiyopiya iyo nyubakwa y'ubwaguke ibihumbi bitanu n'amajana atatu by'inkiramende izoba ikorerwamo kandi ibiro bikuru bijejwe ipimwa ry'amaraso ibijyanye n'inyigisho inama n'ububiko bw'ibitabo imwe mu mvo nyamukuru zatumye igikorwa cyo gupima amaraso gikomezwa ni uko ikigo nk'icyo gikenewe mu gupima umugera wa sida hamwe n'iyindi migera iyiturukako muri ibyo birori denis wheeler yavuze kandi ko bifuza kugabanya igitigiri cy'impfu z'abakenyezi bapfa bariko baribaruka abakenyezi benshi bahitanwa no kubura amaraso iyo bariko baribaruka iki kikaba ari ikibazo gishobora gutorerwa umuti n'ico kigo urongoye ishyirahamwe rya leta zunze ubumwe za amerika rijejwe iterambere mu makungu usaid denis wheeler yakeje ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ku gihe kitari gito ubwo bushikiranganji bumaze bwiga uburyo ico kigo co kubakwa ico kigo kikazofasha leta ya etiyopiya kurenza ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana by'intego ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms ryiteze kuri ico gihugu ico kigo kikazoba kandi gicungera ibikoresho vyo gupima amaraso haba mu bisagara vya Ethiopia no mu gihugu hagati imiliyoni zitanu z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga yitezwe kuzotangwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika bijejwe imfashanyo yihuta yo kurwanya umugera wa sida ishirahamwe usaid ritekanya kuba ryahejeje iyo nyubakwa mu kiringo c'imyaka ibiri leta zunze ubumwe za amerika inezerejwe no gufasha guteza imbere igisata c'amagara y'abantu muri etiyopiya igihugu haheze imyaka myinshi bikorana
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri ko sindi ikinyoma mbega ineza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha amara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aroyisi rakoze fideli leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano mu by'ubutunzi abandi barundi batatu babiri n'abo mu nzego za gisirikare ubwira gatatu ari mu barwanya leta y'u Burundi amazina yabo ni marius ngendabanka na inyase sibomana nibo bari mu nzego za gisirikare cy'u Burundi bari mu begereye perezida nkuru nziza barongoye wa mbere arongoye akarere ka mbere ka gisirikare bagirizwa kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cya bujumbura ubwira gatatu ni Edouard nshimirimana yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba arongoye umuhari forebu wafashe ibirwanisho ngo urwanye leta y'u Burundi umuhari wagirizwa kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare bujumbura mu mpera z'umwaka uheze amatungo bafitiye muri amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'abanyamerika arahagaritswe kandi abanyamerika babujijwe kugiranira ibikorwa byose mu bijyanye n'ubutunzi n'abo bantu iri ni itangazo rya leta zunze ubumwe za amerika perezida wa suzatani y'amajyepfo nticegera ciwe cya mbere ari nawe nahoze arwanya leta riyeke mashare hamwe n'ikindi cegera cyabo james wani iga barabonanye muri iyi ndwi aho baganiriye ku bibazo bigisigaye kugira umugambi w'amahoro ushyirwe mu ngiro umwami muswati wa gatatu wa swazilande niwe agiye kurongora ishyirahamwe rigejwe iterambere ry'ibihugu byo muri afurika y'ubumanuko sadeke ayo mabanga bitekanyijwe ko azashingwa mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yo muri ako karere yimirije kubera ku murwa mukuru mbabane wa swazilande mu kwezi kwa munani kuza mu gihugu cya siriya abana barenga imiliyoni zine barataye amashuri bivanye n'intambara ziri muri icyo gihugu nayo igitigiri cy'abana bamaze gupfa ku bw'izo ntambara baharurwa hagati y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi nk'uko bishikirizwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku migambi ya leta muri icyo gihugu cya siriya n'abategetsi ba afghanistan batangaza ko abatalibani banyuruje abantu bashika cumi n'indwi ku munsi wa gatatu babakuye muri bisi barimwo berekeza mu buraruko bw'icyo gihugu mu nkino naho kuri wa kane niho hano muri leta zunze za amerika hatangura ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa basketball yiswe nba mu nkino za finale mu nkino zatanguriye iri higanwa golden state warriors na cleveland bakiniye mu gisagara cya oakland muri leta ya california golden state yatsinze cleveland ibitsindo ijana na bine ku bitsindo mirongo umunani n'icyenda
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.